iyi mwumvaniradijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo radiyo yanyu ijwi ry'amerika murayumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika kuri interinete mudusangiye kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri facebook na youtube ni voa radiyo yacu inararibonye mu mateka y'u rwanda pasitoro ezra mpyisi watabarutse mu mpera z'ukwezi gushize kwa mbere yashyinguwe kuri iki cyumweru uwo ni pasitoro hesironi byiringiro akuriye ihuriro ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi mu rwanda hegi gengo perezida wa namibiya yitabye imana ku myaka mirongo inani n'ibiri y'amavuko abanyisiraheli ibihumbi n'ibihumbi bakomeje gusaba guverinoma ya minisitiri w'intebe benjamin netanyahu kwegura izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugome hafi turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tariki enye z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara ya kanseri byitezwe ko abarwayi ba kanseri baziyongera ku rugero rwa mirongo irindwi na karindwi ku ijana bakarenga miliyoni mirongo itatu n'eshanu mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu bavuye kuri miliyoni makumyabiri byagereranywaga ko bazabonekaho iyo ndwara bwa mbere n'impfu zibarirwa muri miliyoni icyenda n'ibihumbi magana arindwi mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri nk'uko imibare mishya yashyizwe ahagaragara ku wa kane ushize n'ishami rya oni ryita ku buzima wms hamwe n'ikigo cy'ubushakashatsi kuri kanseri iarc ibigaragaza iyo raporo yasohotse mbere y'umunsi mpuzamahanga wahariwe indwara ya kanseri uba buri mwaka tariki enye z'ukwezi kwa kabiri isanga imibare y'abarwayi ba kanseri iziyongera mu bihugu bitari byatera imbere Freddy Bray umuyobozi w'ishami rya IARC rishinzwe gukurikirana indwara ya kanseri agira ati twiteze ko abaturage ku isi bazava kuri miliyari umunani zo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bakagera hafi kuri miliyari icumi ni ukuvuga miliyari icyenda na miliyoni magana arindwi bitarenze bibiri na mirongo itanu kandi ibi bizagira ingaruka zikomeye ku mubare w'abarwayi bashya ba kanseri iyo raporo ivuga zimwe mu mpamvu zitiza umurindi kanseri nk'itabi inzoga n'umubyibuho ukabije hamwe n'umwuka wanduye imibare mishya yerekana ko kanseri y'ibihaha ari iboneka cyane ku isi hose aho miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atanu basanganywe iyo ndwara bwa mbere mu mwaka bibiri makumyabiri na kabiri kanseri y'ibere mu bagore yaje ku mwanya wa kabiri ikurikirwa na kanseri yo mu mara kanseri ya prostate yakurikiyeho haza kanseri y'igifu iyi raporo yasanze kanseri y'amabere ariyo ahanini isuzumwa cyane kandi ariyo iza imbere mu ziteza impfu mu bantu b'igitsina gore naho mu bagabo ni kanseri y'ibihaha tukivuga ku bijyanye na kanseri Hege Gengo perezida wa Namibiya yitabye Imana azize iyo ndwara Gengo yari afite imyaka mirongo inani n'ibiri ibiro bye byavuze ko yaguye mu bitaro aho yavurirwaga perezidansi ya namibiya yavuze ko abaganga bari bitaye kuri gingo ku bitaro bya ledi pahamba ibitaro byigenga bakoze ibishoboka byose ngo bamufashe ariko ko byanze hakitaba imana ari kumwe n'umugore we monica gingo n'abana be bari bamuri iruhande gingo yarimo kuvurwa kanseri mbere yari yasimbutse urwa kanseri ya prostate uyu yabaye umunyepolitiki ukomeye na mbere y'uko namibiya ihabwa ubwigenge na banyakamwe b'abazungu bayoboraga afurika y'epfo hari mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ubwo gengo yabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa namibiya yabaye perezida kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu nangoro mbumba azaba ari mu mwanya wa perezida kugeza mu kwezi kwa cumi na kumwe ubwo namibiya izakoresha amatora yo guhitamo umuyobozi mushya tukiri muri namibiya perezida w'agateganyo nangoro mbumba wahise asimbura hega ingengo witabye imana kuri iki cyumweru aravuga ko nta mugambi afite wo kwiyamamariza itora ryo muri uyu mwaka ibyo bivuze ko netumbo nandi ndayitwa usimbuye mbumba ku mwanya wa visi perezida kandi watanzwe n'ishyaka riri ku butegetsi suwapo ngo azarihagararire mu itora hashize umwaka urenga azaguma ku rutonde rw'abakandida uyu natsinda azaba abaye umutegarugori wa mbere wabaye perezida w'iki gihugu cyo mu majyepfo ya afurika mu bintu bidasanzwe ku bayobozi bo muri afurika mbumba yagize ati sinzaba ndi mu matora ntimukuke umutima icyo nari ngambiriye byari ukuba umuyobozi mukuru w'ishuri nabigezeho kandi ngomba gushimira abanyanamibiya ku cyizere bangiriye ngo mbabere perezida ku gihe gito hari mu muhango wo kurahira itegeko nshinga ry'igihugu ribuza guhindura umukandida igihe yamaze gutoranywa imyaka ibiri mbere y'itora ishyaka swapo ryayoboye namibiya kuva ibonye ubwigenge mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda iki gihugu gikize ku mabuye y'agaciro nka diyama gifite ubukungu kamere bwa uranium na lithium bikenerwa mu gukora za batiri z'imodoka radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino arakomeje abanyesirayeli ibihumbi n'ibihumbi kuri uyu wa gatandatu bihereje imihanda i Tel Aviv mu myigaragambyo iba buri cyumweru isaba guverinoma ya benjamin netanyahu kwegura abapolisi benshi bagerageje kubuza imbaga y'abantu kwiroha mu mihanda uko umwuka mubi wagendaga wiyongera guverinoma yagiye irushaho kotswa igitutu ku byemezo byayo mu ntambara n'umutwe wa hamasi mu ntara ya gaza abanyesirayeli bakoze imyigaragambyo ya buri cyumweru yemwe na mbere y'iyo ntambara ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka bibiri makumyabiri na gatatu bahamagarira netanyahu kwegura mu gihe akorwaho iperereza ku bijyanye na ruswa hamasi n'abandi barwanyi bo mu ntara ya gaza bafite ingwate z'abanyesirayeli babarirwa muri mirongo bafashe nyuma y'ishimutwa ry'abagera muri magana abiri mirongo itanu mu gihe cy'igitero cyo ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi mu majyepfo ya isirayeli iki gitero cyahitanye abantu igihumbi na magana abiri bari biganjemo abasivili hamasi yarekuye abantu bagera mu ijana mu cyumweru kimwe cy'agahenge mu kwezi kwa cumi na kumwe kugira ngo imfungwa z'abanyepalistina magana abiri mirongo ine zirekurwe minisitiri w'ubuzima muri gaza yavuze ko kugeza ku wa kane ushize abantu barenga ibihumbi makumyabiri na birindwi bishwe kandi ko mirongo itandatu na bitandatu bakomeretse abenshi ni abagore n'abana ibi byaturutse ku bitero bya isirayeli byo kwihimura ku mutwe wa hamasi mu ntara ya gaza ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi ubuyobozi bukuru bw'ingabo za amerika centcom bwavuze ko bwakoze igitero cyo kwirengera mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru ku bwato bw'abahuthi bwari bwiteguye kurasa amato mu nyanja itukura ku rubuga x rwahoze rwitwa twitter centcom yavuze ko ingabo za amerika zasanze ubwo bwato buri mu turere twa yemeni tugenzurwa n'abahuthi byagaragaraga ko bushobora guteza akaga ku mato y'abasirikare ba amerika n'amato y'ubucuruzi ari mu karere centcom yavuze ko igikorwa cyayo cyari kigamije ubwisanzure mu mazi no gutuma amazi mpuzamahanga agira umutekano by'umwihariko ku mato y'ingabo za amerika no ku yandi atwara ibicuruzwa ni ku nshuro ya gatatu leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza bafatanya muri operasiyo zagutse mu kurasa aho abahuti bafite intwaro zaradari na drone mu itangazo ryo kuwa gatandatu deparitoma y'ingabo ya amerika pentagon yavuze ko amerika n'ubwongereza bakubise ahantu mirongo itatu na hatandatu h'abahuti babigambiriye mu bice cumi na bitatu muri yemeni hakoreshejwe indege z'intambara umuyobozi yavuze ko perezida wa amerika joe biden yamenyeshejwe iby'ibyo bitero mbere yo guhaguruka kuwa gatandatu ajya ku nkombe z'uburengerazuba bw'igihugu mu bikorwa byo kwiyamamaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ejo yerekeje mu burasirazuba bwo hagati mu ruzinduko rwe rwa gatanu aho akomeje gushakisha igisubizo kinyuze mu nzira za diporomasi ku bushyamirane buri mu karere abahuti kuri wa gatandatu bavuze batarya iminwa ko batazasubira inyuma ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi aya hamwe n'ayandi mwayasanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mujye no kuri facebook youtube instagram na x aderese ni voa radiyo yacu tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu rwanda inararibonye mu mateka y'u rwanda pasitoro ezra mpyisi yakinguwe kuri iki cyumweru umuryango we watangaje ko witeguye gusigasira umurage uyu wahoze hari umujyanama w'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa abasigiye eric bagira ubusa
izo ni zimwe mu ndirimbo zaririmbwaga mu muhango wo guherekeza bwa nyuma nyakwigendera pasitori zirampyisi umuhango wo kumusezeraho wahereye mu rugo iwe ku Kicukiro mu Kagarama naho amasengesho yo kumuherekeza abera ku rusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi i Masoro mu mujyi wa Kigali umuhungu wa nyakwigendera edison impyisi wagarutse ku mateka ya se yavuze ko ari maremare ku buryo byagorana kuyavuga yose bucura bwe yagarutse kuri bimwe mu by'ingenzi baba umuryango wa mpyisi ndetse n'igihugu bazamwibukiraho nk'uko nabivuze papa mpyisi yakoreye imana ari mu itorero ry'abapatisi mu bihugu bitandukanye kandi akorera u rwanda ari mu nama muri ibi bihugu akaba yarabaye umujyanama w'abantu babiri n'umwe mu basaza cumi na babiri bashinze inteko izirikana igirira inama igihugu mu birebana n'umuco pasitori mpyisi watabarutse ari mu kiruhuko cy'izabukuru yarasigaye atangaza bibiliya ku bantu batandukanye umuryango we uvuga ko yari amaze gutanga izisaga igihumbi magana atatu kandi ko abamukomokaho biteguye gukomeza gusigasira umurage wa pasitori mpyisi kuri iyo ngingo uyu ni bwana gerard mpyisi imfura ya nyakwigendera iki kintu ntabwo cyakagombye guhagarikwa ari uko pasitori mpyisi agiye ubu ngubu reka ntibabwire kugira ngo mwese mubyumve ubu dushaka tugiye kuzashyiraho ikintu cyitwa pasita pisi bayibolo fawundesheni
tuzakigaho neza ni umushinga kugira ngo abantu bose bazajye batanga bibiliya tutangira ubusa noneho cya cyifuzo cya pasitori kisa kizahoraho nanjye wari ufite dawuti y'uko ndashobora kubikora ubu ngubu n'igihe uzaba champiyoni wacu usibye kuba yari umukirisitu ubyemera akabyigamba ndetse akanabishishikariza abandi pasitori mpyisi yari azwi nk'umutaripfana iyo byageraga ku kuvuga icyo yabonaga nk'ukuri aha yari mu muhango wo gutabariza umwami wa nyuma w'u rwanda kigeli wa gatanu ndahindurwa anenga bataramuhaye icyubahiro yagombwaga hari mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi muzi mwigira amakerere ntacyo muriha mukorerwa nka bene igihugu kubera kigeri none bariho baratuka kigeri banyarwanda banyarwandakazi mwavuyemo bujiji ni ukuri abanyarwanda baratunga amashyo hari n'abatahanye batahanye nk'amashyo baragiye ntacyo bafite hari akagabi wacu hepfo ahangaha mu nkobwa karaga agashoferi ka rudahigwa kamurari katahanye inka ijana na mirongo itanu yaragiye atafite n'ihene uyu mwaje kwibuka mu nzu ari we uko byagenze rero abatumva kigeri binjirije usanga bamutu yamaze iki kigeri po wa gicucu n'impamo hari aho bibwira ngo kireba ari igitutsi atazi amateka umva byiza ufite ibyago ni ukuri nk'uko icyo gicucu cyamaze iki yemwe yemwe inkotanyi ze ntizazanywe na za nka za kigeri ibi ndavuga ukuri ku muvugabutumwa byiringiro pasitori mpyisi atabarutse kigabo ariko kandi reka mbabwire ko pasitoro mpyisi agiye k'umugabo ntabwo watinya kubivuga yaba nanjye napfaga nk'uko apfuye byanezeza nzakora uko nshoboye kugira ngo ngaragaze uko na mpyisi yabayeho mu mibereho ye ku badivantisiti b'umunsi wa karindwi mpyisi yagiye yigisha ubutumwa bw'imana mu bihe bitandukanye nabo bakavuga ko ibyo bazakomeza kubizirikana uyu ni bwana teofile bamporiki ijambo ry'imana kuri mpyisi ntabwo tuzabyibagirwa nicyo kintu cya mbere ikindi ni uko imana yamuherekeje mu buzima bwe bwose gusa imitima yacu yababaye ariko nanone tunejejwe yuko mpyisi yadutoje umurimo mwiza wo gukunda imana n'ubudahemuka muri bagenzi bacu pasitori ezira mpyisi yahoze ari umujyanama w'umwami mutara wa gatatu rudahigwa nyuma aza kuba umujyanama w'umwami wa nyuma w'u rwanda kigeli wa gatanu ndahindurwa yashyinguwe ahagenewe abanyapolitiki n'abandi banyacyubahiro mu irimbi rya rusororo n'umwe mu nararibonye waruze amateka menshi u rwanda rwari rusigaranye yatabarutse mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka afite imyaka ijana n'ibiri azibukirwa kandi ku kuba yaratangije amashuri y'abadivantisiti mu karere u rwanda ruherereyemo mu bihugu by'u Burundi kongo tanzania na kenya muri ibyo bihugu hanaturutse abaje kumuherekeza bwa nyuma mu gukomeza gusigasira umurage mpyisi asize umuryango we watangaje ko umaze kwakira amafaranga agera kuri miliyoni icyenda woherejwe n'abantu batandukanye yo kugura bibiliya wemeje kuzatangiza umuryango pasita mpyisi bible foundation uzitirirwa mpyisi ukazajya utanga bibiliya ku buntu mu banyacyubahiro bo mu rwanda bagaragaye mu muhango wo guherekeza mpyisi harimo bwana bernard makuza wahoze ari perezida wa sena musenyeri zimaragde mbonyintege wo mu idini gatolika wahoze ayobora diyoseze ya kabgayi bishopu john rucyana wo mu itorero ry'abangirikani mu rwanda n'abandi ehogera usa ijwi rya amerika i kigali
yabaye igisubizo cyacu
nshuti bakunzi ubu noneho ni umwanya wa kombo taxi mutegurirwa na la benevolencia mukagezwaho n'ijwi rya amerika
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo takisi takisi ya grand lac
igira wa mudamu uyigira ahubwo we ariko minzira kubera iki jewe arije nigigwaye niwe igigwaye nawe uyu muntu ni muzima ra Bwana bandugu, mie niko nachelewa, mushaamua mwenye ndabeba na mwenye atabakia. Kama mupendi enda muniambi niende nikamate kule mbele kuko bakliya.
ntabyo turinda twumvikana n'umwirasi w'umunyamuhumuro Eh, eh, jewe eh, nibyo eh, tujana ariko- sibyo none shofu ariko madarika Ba- ba- ba- umva- twende umva basi.
nkubaze mada urumva uri iki cyanga abirasi barenze abanyarusange koko muri aka karere wababona he abanyamuhumuro umva handi iwacu mada urabyumva neza ni njyewe ufite uburenganzira bwo kugenda mbere kandi nkagenda n'ino kombo taxi Eh, nanjye shaka kugenda na kombo takisi genda ushaka indi bongo shofu Omva, mwambie omva, nibyo ndagenda- dusanzwe tujana nta wundi muntu antwara iyo ngiye gutandaza amata yanjye umuhumuro ayiwe shofu mwambie Eh, eh, umva, shofu unabiyuwa sivyo So, unabiyu una- una- unabijua nje unanimi una uranzi wowe urumva ni njyewe ujyana na kombo taxi kenshi njyewe njyana amagi rusange buri gihe Eh.
shofi mu- mu- muwabiye eh?
Banduku, Um- umugore w'indashima gusa ntanibuka ko aya magi ndi kubashyira mba ndi no kubagira neza ngo utugirira neza gute Nataba neza.
vuga gusa yuko muba muje kuzura mu isoko mu masoko yacu tukabura n'aho tudandariza iby'iwacu gumanye iwanyu ahubwo abayobozi bacu sinzi ikintu bategereje kugira ngo babuze ibicuruzwa by'i rusange kwinjira iwacu iby'iwanyu ntiyumva ko biriko birinjira iwacu shoferi nyifashiriza kino gitebo cy'amagi iriya ntebe yose y'inyuma ndayishyura Ndayishyura rwose.
egerayo Eh, egerayo madame, shofu madame, mwanyina ma- ma- ntakubeshe madame.
nijya ntebe yose y'inyuma Madame.
n'iyanje Madame.
ntegeza kugenda nicaranye n'amata yanje kugira ntaseseke madamu egerayo Eh, da, madamu ariko nge- umviriza imyendabiro seka shanze Ay, kakugora yowe, yowe, kumena amagi yowe.
amata yanje yose urayamena Urandebera amagi yanjye?
Urandiha amata yanje ayo magi ubu nagahamenetse madamu Eh.
amagi yanjye ntabwo ntabwo nyina madamu Ah, urandiha urandiha simunaona?
jana.
Simunaona?
urandebera wowe ubu se nangahamenetse Bravo.
Eh, ndabi- nta nayoshoboye kuyobora Bravo nyewe wawili kabisa. Juu urandebera ya bupumbafizi menu tu mnatuma angalia sasa.
Uzi Wale nilichakula.
si mnafaidika.
amakosa Wowe yiwe yatari wowe si uyu wowe.
mugabo ariko arandi ngo Ni wowe.
eh, ndabi Jana.
urabona urandiha no gucika ku Mba?
imajyanyuma Eh, niwe kabuze amaso umva urakeka kunyivana mu nzara n'amagi yanjye yose umenya jewe Ni makosa yenu nyewe Urwaye wawili.
mu mutwe.
Ni makosa yenu nyewe wawili. Hamupendi Sophie, moja na yuno sikilizana.
mugore.
Wese.
Hamupendi sikilizana, muti- mujitie pamoja, mutumike pamoja. Si kwa sangala si banduku mnaribisha. Hivi ndaanza panguza. Kwa ndaanza panguzia.
jewe nkorana n'uyu mugabo iki kiwerewere ubona twakorana gute mbese wewe?
nkeneye gukorana nawe wowe mama usiseme vile eh?
Natura usitike chuki kufunge macho unaona eh? hapa mkajitia pamoja mnatumika pamoja eh? sasa hivi unaona mama ukakuwa unapatia papa pale marchandise yako anakubebea kule kwao anakuchuruzia papa naye anakamata anachuruza kule kwenye huko hamoni kama biashara vitezi endelea mbele kweli Ya, ibyo bintu ntabwo nzi ko byashoboka shoferi gukorana n'aba bantu b'abanebwe b'i rusange urumva njye nabishobora
kwa mfano nilikuwa nasema hivi mama unakuwa unamtumia vyako ndio unatu- unachuruzako unayomtumia yeye anakuchuruzia kule naye anakutumia uone kama hii biashara inaweza Eh, endelea tena eh, eh, hamtachoka eh, shofe ndatanguye gutahura ibyo uri kuravuga ni ukuvuga ko weyo ndungikira amagi yiwe nkayadandariza rusange ntarinze kuvayo Voilà.
nanjye amata yanje nkayarungikira we akayandandariza imuhumuro unanisikia bie mama sana wa mugani ibyo bintu byaba bituvunnye amaguru Eh, ndiyo vrema mnamkafaa vile mtu nagisi kabisa biashara yone itaenda bien mwa Eh, eh, sha- sha- mbega igitekerezo cyiza eh? mada wa mugani ibyo bintu urabyumva ute ahubwo twatebye shoferi nukuri avuze neza eh, na sasa na, na kingine simunaona kama chivo tu watatu wakati tunaprofite ndani eh, gute wewe mbo nilikuwa na, na, sasa tunakuwa mnatuma na marchandise inaenda nami ndakuwa mnaprofite amo eh, kwa gisi utakuwa natuma maziwa itaenda bien unatuma mayai ninafika bien yote itaendana na shoferi Jamani, sasa niye nyungu rwose kameme.
kuri Eh, twese mimi mkiaka navizoea karere mie.
rwose.
ego kandi Eh, nibyo. none dutangure ryari Eh, eh, ariko urabanza unyishyura amagi yanjye wamenye mada Eh, amata yanje nayo banduku munaanza tena banduku Eh?
Hey, urabanza udihe nawe cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
radiyo ijwi ry'amerika tujye noneho mu makuru ajyanye na siporo inama y'iminsi ibiri yahuzaga abaserukira abakinnyi bava mu mashyirahamwe atandukanye yateguwe n'impuzamashyirahamwe y'imikino mu burundi yasojwe ejo ku cyumweru desire hatungimana aratubwira imyanzuro yafatiwemo aho n'ibihano bigiye gushyirwa mu bikorwa
muri iyo nama yamaze iminsi ibiri ihuza abanonotsi bava mu mashyirahamwe y'inkino atandukanye abanonotsi barerekanye intambamyi bahura mu kazi kabo ka minsi yose zituma rimwe na rimwe bibasubiza inyuma urongoye ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe y'inkino mu burundi seno lidia sekera amenyesha ko ibyo abakinnyi bashikiriza ataho bitaniye n'amatohoza bakoze umukobwa arahohoterwa n'umumenyereza n'umugabo n'umuhungu nyine arahohoterwa kuko bo ntibahohoterwa cyo kimwe usanga umuhungu bariko baramubwira ati wewe utagiye kugenda gushire kuri lisite ya ekipe urinda gutanga amahera wewe kugira uje kuri lisite ya ekipe national urinda gutanga amahera ugasanga abakobwa naho si uko bobo ntibatanga amafaranga bo bababwira bati wewe kugira bigende ukuntu ukuntu urinda kuzonsanga muhira lidia sekera amenyesha ko amategeko yo guhasha izo ngeso agiye gutangura kuja mu ngiro novuga ko atari itegeko gusa ni itegeko rifatanye n'impanuro umuntu arinda kwigenza gute mugabo nobamenyesha yuko ari abakinnyi ari abagore bari muri siporo bose bahurije ku kintu kimwe bavuga bati abamenyereza abamenyereza abamenyereza rondera amategeko abahasha rondera amategeko ababwira uko ungera barinda kwifata niyo rero twagize code de conduite anti harcelement et abus dans le sport iyo code yaremejwe n'abatwara amashyirahamwe y'inkino mu mupira w'amaguru naho umugwi wa vitaro warirahiye kuri uno w'imana umugwi wa musongati wo mu ntara ya gitega ku kibuga cyawo ku bitsindo bitatu ku busa sahab baris amenyereza vitaro amenyesha ko abakinnyi biwe bamaze kumenyerana ibafasha cyane mu gushikira intsinzi komera imita twakinye kandi bakinye nabo neza ngabone twashoboye kuronka amahirwe hama tugarutse twashoboye kwinjiza abakinnyi bashasha turahindura hama tubona kuronka ibitsindo mbere kenshi muri premier mita ekipe yama ifise inguvu ekipe yose muhura muri premier mita iba ifise inguvu ariko deuxième mita niba ubona ari ekipe iri bien prepare iyo ntsinzi ya vitaro yatumye uwo mugwi ukunzwe cyane mu gisagara ca bujumbura ugumana ikibanza ca mbere bigatuma uwo mugwi ugenda buhoro buhoro wegera igikombe c'uno mwaka muri musongati hoho bakabona ko umusifuzi yagize uruhara mu gutsindwa kwabo mu gice ca kabiri umunyegori wa musongati yaronse ikarata itukura bituma vitaro yoroherwa ari naho yatsinda ivyo bitsindo bitatu omani nta kagero amenyereza musongati amenyesha ko ibishika vyose bitabaca intege umva badesize yuko ari penaliti anzime aravuga ngo bamugarye yamukubise ushobora kuba ari byo cyangwa inteko jenade nabonye mugabo ngira yari presiyo ya maci ibyo iryashavu bagize kuko peterete bo wabona ko atari kosa ubwenge birashika muri maci ariko nadutsinzwe uno munsi nta ntege biza kuduca ko tuzobanza ihangiro ryacu turashobora kubishikako mu gihe hasigaye inkino cumi ngo ihiganwa rirangire vitarisumbya flambo di santere ya kabiri amanota ane iyo migwi ni izohura mu mpera y'indwi dutanguye vitaro ikaramuka itsinze gutwara igikombe bizoba biri hafi cyane igatsindwa naho byose bizoba bisubiye ibuti desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
desire hatungimana urakoze mu yandi makuru yerekeye siporo n'imikino tujye mu rwanda aho amarushanwa yagombaga kubera mu rwanda agahuza amakipe aturuka mu bihugu bya afurika y'iburasirazuba yasubitswe mu buryo butunguranye naho imirimo yo kuvugurura stade amahoro i remera izarangira mu mezi make ari imbere aya makuru mwayateguriwe kandi munagezwaho na jean claude munyandinda mu mezi make yari imbere abakunzi b'umupira w'amaguru bazongera gukurikiranira ibirori bya ruhago kuri stade amahoro i remera iyi stade imaze igihe kirekire yarafunzwe mu rwego rwo kuyivugurura imirimo y'irivugurura irarimbanije ku buryo mu gihe kitarenze amezi ane izaba irangiye umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo muri minisiteri ya siporo mu rwanda arasobanura aho ibikorwa bigeze muri mikoro harumvikanamo imashini ziri mu kazi imirimo yo kubaka stade nk'uko ubibona irarimbanije ubu tugeze igeze ku kigero cya mirongo inani ku ijana cyo kuzuza imirimo ubwo imirimo mvuga ni ikorwa hano kuri stade ariko kandi hakaba n'igice cya petit stade ndetse na gymnase paralempike nayo ziri hano inyuma ndetse na facilities zo kwitorezaho kuri training course nazo ziri inyuma ya stade ibyo byose iyo urebye aho imirimo igeze tugeze ku kigero cya mirongo inani ku ijana byo kurangiza imirimo biteganijwe ko bitarenze ukwezi kwa gatanu imirimo yose izaba yarangiye kuri ibyo bice byose mvuze bigize umushinga muri rusange iyi stade amahoro yafunguwe bwa mbere ku itariki ya gatanu nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi yari isanzwe yakira abantu ibihumbi makumyabiri na bitanu ariko nyuma yo kuvugururwa izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi mirongo ine na bitanu iyi stade kandi usibye umupira w'amaguru izajya iberamo n'ibindi birori iyi stade ikozwe ku buryo ishobora kwakira ibindi birori bitari iby'umupira w'amaguru gusa ni stade ishobora kuberamo ibitaramo dufite uburyo bwo kurinda ikibuga ku buryo kitakwangirika imyanya yo uwicaye areba igitaramo n'uwicaye areba umupira byose biba byenda kumera kimwe uretse ko n'intebe twashyizemo zirakomeye ku buryo uwabyina rwose nta ntacyo byatwara stade ni stade rero ifite ubushobozi bwo kwakira ibirori byo mu bwoko bwose byaba ibyo muri siporo ndetse n'ibindi birori byo mu myidagaduro nk'ibiterane ibitaramo amahuriro inama nini cyane cyane ko urabona ko ni stade itwikiriye hose aho utavuga ngo abantu baricaye izuba ryabishe cyangwa banyagiwe ni stade ikozwe ku buryo mu by'ukuri ibyo birori byose byo mu zindi domene bitari siporo gusa nabyo bishobora kuhabera guhera mu mpera z'icyumweru gishize mu rwanda hagombaga kubera imikino y'amarushanwa y'ibihugu byo mu muryango wa afurika y'iburasirazuba mu mikino itandukanye ku munota wa nyuma ariko iyi mikino yarasubitswe minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu rwanda yandikiye ubunyamabanga bw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ibumenyesha ko iyo mikino itakibaye amakipe yagombaga guserukira u rwanda yari yatangiye kwitegura ariko yahise ahagarika imyitozo amaze kumenyeshwa ko iyi mikino yasubitswe mu itangazo ryashyizweho umukono na clementine mukeka umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ijwi rya amerika ikaba irifitiye kopi uyu muyobozi asobanura ko aya marushanwa yahagaritswe kubera impamvu zitunguranye imikino yari iteganyijwe muri aya marushanwa yagombaga kumara iminsi icyenda ni umupira w'amaguru basketball volleyball iteramakofe no gusiganwa ku maguru jean claude munyandinda ijwi rya amerika i kigali
mbibutse inshuti ko muteze amatwi radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri interinete mudusange kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu nshuti banywanye ibiganiro radiyo yanyu yabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira abakozi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho nadia taha niwashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose
bati kuki uhora wishimye Yeah, bati kuki uhorana akanyamuneza iyo nsubije ntirurangira ni nta wundi ni yesu aya mahoro mumbonana ni yesu njye nacyo ntakushoboza atari yesu ahubwo mbonereho nshima imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangiza ubundi we Oh my god, oh my god, thank you. Niyo ndirimbo mporana ku mutima. Wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. I thank you Lord abadata. Nzagushima mu gitondo ngushime bugorobye. Ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabi